I no wan talk. I no wan talk. Una dey force me make I talk. Eh? Una dey force me make I talk. I no wan talk wetin dey my mouth. Now if I talk, una go come dey talk say I talk. I no dey like dis kind thing. Now una don make me wan talk now. Which kind of life be this? Wetin una dey do? Nigerian artists. Eh? All these people went all died. They all died. Finish. Hmm? 20 years back, all of now nobody commutes. Nobody come outside, come talk, see Idris the lie. But now when una wan show una face, una wan make we know say una they exist. After Idris done dey talk this thing years back, none of now where get courage. Even the Shukiba Baba wey that time we dey bow bow shoki baba no fit talk now now e con dey talk say idris dey lie be like see something they do now for head eh be like see something they do now for head because una wan shine now person like uh, wetin be that that guy with the limp say na 2022 like be na wetin dem they call him, eh you like this you get mouth now see because you wan get collabo with burner boy that time wey idris they talk. He no tok say the lie no fight 50 cents eh but now you all collabo because of collabo with them um, burner boy and whiskey. you don't need show your face pipo don't die People where their face no they show their shoe not they shine don't they show face What I no allow me talk wetin in my mind because if i talk eh if i talk eh go plus, matago go matago plus. una allow me because na only me know wetin i see that year na only me know i dey underground i dey on a low key and that is why i no wan talk una no force me make i talk wetin dey happen for the industry